hello my people oh sir kanayo o oh, kanayo nollywood actor wey dem dey call kanayo o oh, kanayo do um, go meet pet edoche my people una know say pet edoche and kanayo o yo they are good friends these two people they don't know right from time and as you can see this kanayo o kanayo the man command a lot of respect just as a, uh, a uh, sir pet edoche which is yul edoche papa command respect and based on all dis thing wey e be say e don dey happen i know say kanayo o oh, kanayo dey very close to queen may and yul edoche That time wey be say dia marriage still dey well and when yul edoche start this im misbehaviour kanayo o oh, kanayo no support yul edoche That is why even as yul edoche wish kanayo o oh, kanayo happy birthday e no answer am because e dey vex e dey vex say e no like the way e maltreat igbe now my people una know say yul edochie based on this preaching when he preach on sunday when he dey talk about uh, if you be man avoid married woman woman wey be say husband never collect dowry for head where dowry still dey head make you avoid such a woman say because the woman go bring you a lot of calamity bad luck gbogbo tigbo now if una look that preaching very well una know say yul edochie is equally talking to himself because um, according to yul edochie yul edochie say that e go bring bad luck e go bring failure e go bring you no go progress e go bring demonic attack to the person now let's assume say yul is not the one that even Eh, eh, eh, let me say yole doche go the carry white to the austin and to the austin dare know they head again what of yole doche that is still married to kwime legari when e be say e know say kwime so the same thing is applicable to both man and both woman so now now the demonic attack when he be say e dey attack judy austin na im judy austin carry give you doche When make you doche no they feel progress una know say even bible talk am say he that find a wife has find a good thing and obtain favour from god because god when god approve your marriage that favour when he dey follow woman he must follow the man now eh, judy austin no be good thing judy austin is going against the law of god that is why things is adding yole edoche till tomorrow yole edoche na out of the frustration say because of say e see chris eze nwa and kwime they are doing business they are progressing e don uh, change am to say dem dey carry work my people na know say for dis life once woman. dey progress mostly for nigeria dem go don believe say na man na im dey make di woman na man man e go sleep with man e no sleep with man kekeke dem go just dey talk go anyhow so if una look dis hotel na go see say. element of jealousy in fact atom of jealousy jealousy when im pass jealousy na all dey jealous queen me. now yul edoche bin don dey carry rumor up and down say queen may dey carry one chris e dey follow chris e dey do this so when di queen may lawyer came out and give yul edoche stern warning tell am say if e make jack or if e make pim mention queen name again Eh, queen may name again say he go review a lot of hidden secret the man just even give us one just one out of million He say we go there shock if he open this a mat. talk wetin yul edochie do queen be. say everybody go go shocktalize say if you all know say he papa born and where. if you know say im get coconut head and that im coconut head stubborn make him measure make e mention queen name again or make he come at here and this dis eh, akpakpo judy Where we say that they do things Where we say e go come begin maybe they just try and say they do things Where we say people come they disrespect queen me. say enough is enough so you oyole edoche When he hear the matter now he come sit down think and think and think and say if i come at now na be say what don start okay make i kuma start my true salvation ministry ministry prayer where church wey be say yola edoshedover open says when he when he break when he he go on break he come come and come tell we the amebo group of company say eh him go on break him go come out him go come let us know eh, some things him go come out by people o oh, him go come preach the normal preaching say preaching of the word of god don start my people all those one na yola edochie don already dey prepare sermon when he be say he wan preach and to tell you say he no ready na inside motor because according to wetin we dey hear we hear say judy wan follow am dey struggle say himself go follow uh, do the church na tell am say judy sukwanike judy sit down one place leave me make let me do by preaching you no dey there where god dey call me no be me and you god call na you will enter inside motor lock im car dey inside there dey do church uh, motor for uh, church inside motor so my people o oh, when you can yo the reason why but the thing wey be i dey tell una now be say the reason why kana yo oh kana yo oh, react and e tell e wetin e be say e go meet uh, eh, sapete edoche and wetin sapete edoche with can kanayo oh, can uh, can kanayo oh, plan to do yolo now no now i want to let una know my people before i go continue with this gist let me welcome you guys my people una welcome to morning gist i greet una according to una time depending on where una for dey watch me those of una wey be so na dey watch us for the first time make una hit the subscribe button click the bell notification so that anytime i upload video you go get notification to all my wonderful subscribers i say god go bless una don't forget to join our membership also and uh, by clicking the join button so my people oh hmm, thank you so much so now you all like doche don already map out his uh, uh, strategy how im go come take give queen and chris ezenwa wotowoto indirectly now yul edochie they do like person when he be say dem thief in something when in something lost dem thief am now my people yul edochie came out to come talk say if you be man you dey sleep with somebody's wife say you are inviting demon you are inviting curse you are inviting uh, nothing wey no talk is indirectly telling chris ezenwa because if you say chris ezenwa with queen may dey get something but you know say this life una dey see so god wey be say we dey serve is not a respecter of person god use chris ezenwa to help queen may to wipe away queen may tears now yul edochie eh, know say chris ezenwa money long reach london long reach china long reach singapore long reach canada christian say man money long the man get the money You, yul edochie know say him cannot measure up when it comes to finance for where eh, christian zenwadu dey so all this pepper body just dey worry When wen be say come dey throw what they give christian want and queen may now these two people bullshit am dem no be as her wetin carry When kanayo o kanayo come lis ten to wetin your ledoche talk ah ah na e come dey ask say whether this man don dey get some kind score score abi wetin be the solution na e put up a call o come call sapet edoche call sapet edoche come tell am say ah ah ayinde sapet edoche say ah say long time o say ayinde na e say e wan come see am say for like to see am o say because e get some kind things wey be say e go dey happen like this if everybody just quiet dey look e go be like say uh, people just feel unconcerned because the thing is becoming unbecoming and it's making the whole thing look somehow na sapet edoche kontila say im dey wait am make e come so kanayo okanore come tell im family say In wan go see sapete edoche already he con go my people o oh, as sapete doche reach as eh, kanayo o kanayo reach papa yul as papa yul come welcome am give am kola you know say for igbo land if person visit you a visitor visit you he go give you kola to tell you say him welcome you for your house so wey dey call chop the kola finish na sapete eh, kana yɛ o kana yɛ kɔ step cell eh, pɛtɛ do kye se the reason why bi say nkɔsia say na because of im son like, yɔɔla edoche say like, yɔɔla edoche be like im own son say because as in the, when so kind things they happen e good to show some concern say because im eh, no say sapete edoche eh, na legendary actor when he don build im name on a clean slate he don write im name for a beautiful marble when he be say e no go good say one pikin go come put that name into the mud He come speak parable He come say if one hand soil oil e go reach other people other uh, hand say so this thing wey be say everybody just keep quiet dey look you dey look you all say the thing is giving him concern because he remember when yul was married to queen may how respected everybody is respecting yul and how yul is the envy of all nollywood everybody is envy of yul because he is so young he's mar he married early and he's doing extremely well what went wrong and hey, pa, pa, Pete Edochie never even allow Kanayo or Kanayo to talk finish. Now I say my brother. My brother, if I tell you that this thing is not giving me sleepless night or consign, it's a lie. He come talk say look at me at this my age. At my age, I'm in my retirement age where I need all the realization I don't need any stress. I just want to wake up in the morning, see my great, see my children, my grandchildren, greet them, be happy. Whenever they are holiday, most of them they will bring their their children to my house. I will be playing with my grandchildren. What else would I have asked of God that God have not done to me, that God has not given to me? But it's like, y'all, Edoche, want me to leave early because since this whole thing is giving me concern that they there's nothing that he has not talked to that Yul Edochie is so stubborn there's nothing that I've not said I've called my son I've talked to him as a father he wouldn't listen I don't know us or what else will I do look at a a hardworking lady queen may mary that if you see the way your papa they talk he say mary a daughter-in-law that i love deep down my bone marrow yul went and destroy his own marriage went and bring in infested firewood now lizard is dancing is dancing lizard dey dance egedege dey dance rugede for for your compound how im wan do dis thing even wen dey advise advice ah, na wetin pet edoche dey tell kenai yall e say even though wey dem go advise you edoche say yall stop talking e say di worst part of it be say is dat illiterate dat he went and brought dat dey call judy. of all my sons in the uh, my daughters in law she is the least among them all my daughters in laws are entrepreneur ceo they are doing very well in their various field i don't understand this Judy of a woman at least she should be able to calm you down and all this issue, uh, eh, issue of them coming out from uh, social media dancing doing all it's a shame and disgrace na so Yul Edochie papa come just dey express him him displeasure him annoyance him anger over wetin Yul Edochie dey come dey disgrace am Kanayo oh Kanayo oh, look look shake him head say what say what are we going to do this is becoming too it is becoming very very serious. so sapet edoche say he dey very very confused he don know what to do so um, kanayo okanayoko suggest say make the uh, call police so that they go invite yul edoche he, uh, in fact he just say make dem separate um, yul edoche with judy austin na pet edoche say hey, it's very difficult it's not easy for for them to separate judy austin and yul edoche because he no even know wetin eh, judy austin give yul edoche say sometimes sef eh, to even get to yul edoche dem no dey fit get yul edoche if they call yul edoche na judy austin na im dey pick call to tell you how that girl is is in charge and control of the life of my son yul edoche hey kadan yul o kadan yul call tell her say you don mean it you mean if it's judy that is controlling his phone everything uh, papa yoli say check him head say yes say na judy dey na him e hold uh, eh, uh, yoli edoche phone everything about yoli edoche na him e dey control if you call yoli edoche na is judy austin that will pick yay na e kanayo oh kanayo say what this is serious o. Oh. say e don know say the thing reach this level to the extent of say na judy austin na him be the person wey be say e dey e dey um, control Yul Edochie by controlling social media handle he say no wonder that he used to see some kind things he go dey wonder say are you sure it is Yul Edochie that is putting up all this write up he say it's Judy Austin o oh, it's Judy Austin that is and the thing that is paining him that when Judy Austin finish writing they will start insulting his son that is what is even paining him that Judy Austin does not have regard and respect for him or his wife or the family of Edochis. If Judy Austin have respect, uh, regard and respect, he will know that I have other sons and eh, eh, daughters-in-law that are mother. Ha. Hmm. So, now cannot oh, you or cannot so counsel just say, may they go police, invite Yul Edochie, carry Yul Edochie, lock and keep inside house, seize all in phone, just they give am food make e dey chop make e dey away stay away from social media like for one month make dem know whether e head go go go cool whether e head go kpack or that is uh, i no know as i want na igbo i speak whether e head go uh, arrange come down small so that be, uh, at least if e dey from away from judy ose for some time and maybe the food wey be say they eat everything They dey monitor am nobody visit him dey lock am They just put maybe only radio for am no social media no television whether e head go correct say because from wetin dem dey see so you know it's not normal it's no longer normal because it doesn't behave like somebody wey be say e number na so kanayo o oh kanayo come dey tell pet edoche papa papa eh, yoola edoche come say come thank am say well that suggestion wey e bring is okay but how do they how how are they going to go about it might be the issue because one your leduche is an adult you can't just lock an adult and tell the adult not to what uh, he said they have to he, can I can I say they have to do that because it's solution they are looking for because they the son keep on disgracing them keep on dragging their name to the mud does he know what it takes to build a legacy all the legacy that uh, eh, Sapete Edochie built for himself for years will just be something that one one son one one pikin go just drag into the mud it's impossible that that is the solution to this whole thing that they should separate Yola Edochie and Judy Austin by fire by force this time around they should do it by force they should involve the Olokpa when they involve the Olokpa if Yul want to do Olokpa go go give us time warning you go see am say only oh, him na him go dey beg say him no go near social media say they should remove Yul Edochie from social media whether this so eh, eh, eh according to Pete Edochie Pete Edochie say every morning when he will wake up like this he will pray to God that God please don't allow Yul Edochie to disgrace me again don't allow Yul Edochie bring calmness to this whole thing as they dey break social media dey catch fire bloggers o. Oh, so, you all will do this you all in fact in fact eh, this whole thing that according to pet she say im wife is not even happy on sunday like this in wife we can get quarrel because of yul edoche that yul edoche has caused problem between him and his wife just because of this bad character because according to pet she say in wife they blame and say na in. Don't take this thing serious When you oledoche carry this woman of a judy to come and introduce with a child him tell am say make you no try am my people o oh, hmm, no be small thing o oh. so na the thing wey be say dem discuss o oh, my people as dem let us know we go let una know as things unfold we go dey bring am dey come those of una wey be say una dey watch me for the first time this na more gist i go dey bring more gist as things unfold all my returning viewers, I say God will bless you now. Now have a nice day. Bye.